muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe nanone na thomas kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri tukaba twifuza ko itegeko mpanabyaha na cyane cyane ku gisata cy'indero yohinyanyugwa kugira ngo abo bana batwara inda ababifashamo n'abandi bose bashobore guhanwa uyu ni remi bigira umusase umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo ni umwanya w'amakuru yo mu burundi umukuru wa karitsiye nyabagera zone gihosha ya komine ntahangwa ni mu gisagara cya bujumbura yaraye atewe amagrenade abiri ariko imana ikinga ukuboko ntawagize icyaba byabereye rero iwe mu rugo ni ubwa kabiri atewe evariste nziko banyanka aratugezaho iyi nkuru uwo mukuru wa karitiye nyabagere yatewe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu azwi ku izina rya nahimana celestin badera avuga ko bamuteye bamuje inyuma igihe yari ko arataha agana ku rugo iwe mu masaa mbiri n'igice z'ijoro umukuru wa karitiye nyabagere aravuga ingene vyagenze jewe jo mu ijoro hari mu gihe cy'isaha zibiri n'igice ntashe muhira naciye mpura n'abantu babiri bantegereye ku bwinjiriro bw'urugo rwanje abana banyugururiye umuryango portaye kugira ngo ninjize imodoka baza bankurikirana ariko nashoboye kwinjiza imodoka buno nyene naciye numva ikintu ca mbere gituritse imbere y'imodoka ubwo nyene baca barungikanya iyindi grenade igira kabiri nari kumwe n'abana baje kunsanganira ariko imana yarakinze kuko iya mbere nkiyibona naciye mfata abana twese tuca turakusha turyama hasi ico gitero ku rugo rw'uburongoye karitiye nyabagere ni ca kabiri inyuma y'icabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu ico gihe hakomeretse abantu babiri hononekara ibisakazo n'ibiyo vy'amadirisha n'imiryango vy'inyubakwa yiwe naho nyene hatewe amagerinade abiri naho imana celestin badera ntazi gushika ubu igituma aterwa ku rugo iwe ubu ni igitero kigira kabiri kandi banteye kandi amagrenade abiri ni ukuri cewe intumbero ndayiha si sindabibona neza sinzi ko ari ya politike sinzi ko ari iki ariko kimwe gusa ce nibaza yuko ari ubugizi bwa nabi nk'ingene abandi nabo birirwa bagwa mu masanganya abatwagwa ba nahimana celestin badera nabo nyene ntibatahura ingene indongozi bitoreye iguma iterwa uno mukenyezi amusabira kuronswa abamucungerera ubuzima twebwe tumusabira ko bomukingira bakamuha nyene abamukingira bikwiye kuko naho bomwica ntibizoba bihereye ngaha n'uwundi azohaja bazomwica iyo ndongozi yarayihaswe kugandagurwa isaba ko ubutungane bwokora ku musore wo muri quartier Mirango yafatiwe hafi y'urugo rwayo yikekwa ko yari mu bari bahejije gutera ayo magerenade nsaba yuko ubutungane bwokora bwagira amatohoza akwiye kugira ngo ijya nkozi y'ikibi yafashwe ishobore gutomora neza icyari cyabimutumye cyangwa abamutumye kugira ngo aje kuntera ku rugo iwanje ngira kabiri nsavye abandongoye ko bonkingira bagira uko bashoboye kose bankingire nimba bashobora kumpa e, abajeje umutekano bankingira ku rugo iwanje kandi ngaha aye umuntu yamasemerera asemerera ndibaza yuko ubu unye barabona yuko jewe ntarira busema uwarongoye karitiye nyabagere yatowe ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi ni mu FNL ashigikiye agatorwasa tubibutse ko no mu ijoro ryo kuri uyu wa kane muri zone musaga ya komine muha mu gisagara ca bujumbura nyene abantu batanu harimwo umusirikare w'igihugu n'umwana mutoyi bapfuye batatu barakomereka mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye nk'uko bivugwa n'uburongoye zone musaga antoine rumenyetso i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza akomeje uruzinduko rwe mu ntara ya Kirundo nyuma yo kuganira n'abategarugori urubyiruko rwo mu mashuri yisumbuye narwo rwamutuye ibibazo bibahanze Jean Bosco Ndarurinze yarahari kimwe mu bibazo nyamukuru umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yashikirije Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'abana baheba amashuri ku bwinshi bikuru bikuru mu bituma baheba hariho ubukene mu miryango kuja kwabigwa hataragera kwimba amabuye y'agaciro ubuhumbu n'ibiyayuramutwe ariko hejuru y'ivyo vyose ibibandanya bituma abana baheba cane n'inda z'indaro batwara batifuje remi bigera umusase umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo avuga ko itegeko mpanavyaha rihari atanga uvu rifise ryo gukingira abana b'abanyeshure batwaye inda bageze mu bigero nubwo abo bantu mwumva duhejeje kuvuga bari bafashwe bagapfungwa byaciye bituma barekurwa kubera iryo tegeko tukaba twifuza ko itegeko mpanabyaha na cane cane ku gisata c'indero ryohinyanyugwa kugira ngo abo bana batwara inda ababifashamwo n'abandi bose bashobore guhanwa kuko kugeza iyi saha abantu twebwe dufise ko ububasha dushobora guhana bateye inda abana n'abigisha n'abanyeshure ko turashobora gufata ingingo zo kubirukana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati abanyeshuri nahabo ubwa mbere gufata ingingo ibereye ubwo busambanyi nawe bugera umutwe wewe utifatiye ingingo ngo ubwirinde ubusambanyi urabuhunga utabuhunze buragucakira utabuhunze burakuyambira mukuyambiriye rero muromana ko na mpaka kandi urumva havamwo bya bindi byo guheba amashuri sinovuga abatwara inda gusa mubwirinde hari n'abasambana ntibatwara inda abanyeshuri barasaba umuco ku migambi leta ifise wo gufasha abanyeshuri ba ntahonikora no gufasha abana barangije amashure mwatubwiye ko hariho abenshi baheba amashure bamwe biciye mu bukene abandi bigaca mu bindi byinshi mwadondaguye none nk'abaheba amashure biciye ku bukene abandi nabo bagaheba amashure biciye kuko ari imfubyi murimo murakora icy'ubu ngo murabe ko mubazamura nk'abari imfubyi tugiye kubiraba nk'uko turugwaruka nyene turagira imigambi twozogira muri kazoza naho umuntu aba abishira muri pra uca usanga muri kazoza azogira ikibazo c'uburyo leta yozoba izogira uruhe ruhara kugira ngo ivyo bibazo vyiwe bive mu nzira uwo munyeshuri nawe asaba umuco ku iherezo ry'abanyeshuri bagiye kurangiza amashuri yabo mu gice ca mbere c'amashuri shingiro n'ikibazo c'agafashanyo ku banyeshuri bimenyereza katakiboneka turi muri sisiteme nshasha ya fondamentale mukatubwira yuko abanyeshuri batazotora ikibazo bazoja mu mashuri y'imyuga mbe ko tubona aho tubaye ata mashuri y'imyuga ariko arubakwa ntikazoba akaryo ko kubura amashuri twigamwo kumbure nabo abakobwa mwavuga yuko baronka ibasamaza vyinshi bagata amashuri bakihutira kuja kubagaba haragashirukabute nagafashanyo bahora baduha abanyeshuri tugenda mu kwimenyereza kwigisha ariko ubu tubiravye dusanga ako gafashanyo karahagaze bigatuma b'abakobwa mwavuga nkumbure bamutumye materiye y'ibigwi ibihumbi bitanu agenda hanze kumbura akayihabwa na wa mudandaza none ubu mugiye kudufasha iki kugira ngo ko dufaranga dushobore natwe kuza turonka kumbure ntidutume dukora ivyo tutokoze ibibazo vyose bijanye bijanye n'indero vyishuwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo harategekanijwe amashure y'imyuga mu makomine yose nta komine n'imwe itazoba ifise ishure ry'imyuga icyo nagomba ndabahimirize nk'abanyeshure ntiwokwiga uvuga ngo nanjye nzoje mu mashuri y'imyuga duhimiriza ko mwokwiga mukamenya mugashobora kunguruzwa mu bisata twateguye ngira ngo mwarumvise naho muri ku ishure ibihugu bitari bimwe cyangwa amakungu hariho uburyo bumwe bumwe yahagaritse mu gihugu ubwo buryo rero bumwe bw'amasitaje niyo bwava bubuze rero ntibica bisigura ko amasitaje adakorwa aya mafaranga y'amasitaje ntimuze mujye ngaho mwibara ngo muri ko muragumuka ngo amahera ya sitaje ntiyabonetse ntayahari icyo mukimenye ntayahari kandi sitaje muzozikora ku kibazo cy'abana ba ntahonikora denise nkuru nziza avuga ko ubukene budasigura gutsindishwa ingeso y'ubusambanyi asaba abanyeshuri gukoresha ubumenyi baronse no kwitura amashirahamwe atanga ingurane leta niyoshigikira umuntu wese umuntu ku ruhande rwiwe agize imigambi mushyigikira abantu bose bagize imigambi ku ruhande rwabo ntibikunda ufise umugambi navuze ngo abize utugenegene hera muri utwo tugenegene twawe urashobora kugurana cyangwa ukitura irindi shyirahamwe rikagufasha muri iyo migambi mito mito ukaza usanga birakunze mwomenya ko ico kiganiro c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'urwaruka cabaye ku muhingamo w'uwa gatanu inyuma y'ikindi cari cabaye imbere y'umutaga n'abakenyezi mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi niho hafubanwa iteka general de brigade atanazi kararuza umupfasoni wiwe n'umwana wabo murabizi ko bishwe ejo bundi kuwa mbere mu gico cy'abantu bitwaje intwaro muri uwo muhango hari abategetsi b'abarundi batandukanye barimo visi perezida wa repubulika wa mbere gaston sindimo minisitiri w'ingabo emmanuel ntawumvukiye n'umuyobozi w'ibiro bikuru bya gisirikari general prime niyongabo hagati aho anketi ku iyicwa rya general de brigade atanazi kararuza n'abandi basirikare bakuru zirakomeza eloge wirika neza arabituha neza umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yemeza ko abantu bane ari bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza valante bagorikunda bane mu bikekwa kuba baragandaguye general de brigade kararuza atanazi nabo bari kumwe uno munsi barengutse imbere y'umushikirizamanda kugira amatohoza bandanye abo barengutse ni kaporale chef niko yagize prosper kaporale chef habonimana leonidas kaporale chef gateretse roger kaporale chef nduwimana viateur tukaba twashaka kandi kumenyesha ko amatohoza kw'iyo dosiye abandanya kugira abagize uruhara bose bazofatwe bashengezwe imbere y'ubutungane mu itangazo yasomye umushikirizamanza kizigenza ntiyabuze uruhara rw'abo basirikare mu gitero cahitanye general kararuza n'abo bari kumwe uko ari bane aba basirikare bari bacunze urugo rw'intwazangabo yo ku rwego rwa generale iherutse kuja mu mabanga y'akazi hanze y'igihugu imiryango yabo imenyesha ko nabo nyene bahaswe kugwa mu mutego mu gihe bari bavuye mu ikambi bakoreramwo baja kwimura ibintu basize ku rugo rw'iyo ntwazangabo rusanzwe ruri hafi y'ahabereye igitero umushikirizamanza kizigenza wa repubulika atishuye ku bibazo vy'abamenyeshamakuru ahejeje gusoma itangazo yanashikirije aho amatohoza ageze ku bundi bwicanyi bwahitanye abagize inzego z'umutekano kuva mu mwaka uheze kwigandagurwa rya leta na general adolphe nshimirimana hamaze gufatwa abikekwa umunani ku bagize ubwicanyi bahunze nabo bariko bararonderwa n'inzego z'ubutungane ku vyerekeye igandagurwa rya koloneli bikomaguja amatohoza aracabandanya ku bashatse kugandagura generale prime niyo ngabo batanu mu bikekwa kuba baragize uruhara barafashwe ku bwicanyi bwakorewe liyetena koloneli ikurakure darius uwagirizwa ico caha akaba ari kaporale ndayishimiye longe ubu ariko araronderwa n'ubutungane ku vyerekeye igandagurwa rya major muhimundu didier dosiye yaruguruwe kandi n'amatohoza ariko arabandanya ku vyerekeye igandagurwa rya kapitene mugabo n'uwundi eli dosiye yaruguruwe kandi amatohoza ariko arabandanya ku vyerekeye igandagurwa rya koloneli buzubona emmanuel dosiye yaruguruwe amatohoza ariko arabandanya nta rubanza na rumwe rurumvirizwa mu butungane rw'abagirizwa ubwicanyi burobanura bwahitanye intwazangabo bamwe mu bahagaritswe bavuga ko ari inzirakarengane basaba umugwi w'igihugu wigenguje w'agateka ka zina muntu cndh kubaronsa abashingwamanza babafasha mu by'amategeko kuko ngo hari ibyo badashobora kwisigura ko badafise ababunganira eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
kaze mwumvirize igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
mbega nk'ubu ubura ngo ngire nteko n'inkoko zica zisubira ku kasibo ngufashe eee rwara kumbe nawe uza wabyutse ehe ahambere nabyutse kera nuko nta bintu ndabubika umukunzi uba wasanze nakubuye none nko muri kino gitondo witeze imbeho ngo ugire ntega mwana subira mu gitanda uburigamira egweda ati njyame Eh.
akuna ahubwo mbwira niba hari ibyo nkora ndabikora hakiri kare ewe rwara nawe umviriza ndakubwira yego ibyo gukora birahari ariko banza urindire nshushu two kurya ubanza utamire erega mwana burya hakora mu nda yego ni reka ukuri nabandanye ibyo nariko mukurindira yego sha Eh.
Mm. hewe bwa bundi wari utumye ku gitabo wakabaye uzi gusoma ejo noba ngana gutya ntazi gusoma reka kumburira ahubwo bakananiye
none Mhm.
urwo rutabo rungana amahero rwose urarusoma uruhenze gantuze ha aha genda ruzaniye ngiye nabona mukama iyi ni bayibolo neno la mungu utabesha n'injira igagwara yemwe gayi none ururimi ni nyabaki have some turabe ngo
Eh, nyu, newe nyu.
new Eh, nyu.
newe test new new testament New- new testament ni bayibolo ya ingirisi Eh, ha nombaza ivyo binyamazuru ntavyo nawe kwimenyera jewe erega bwa bundi urahambaye rwara ahantu ushobora gusoma ivyo bintu ukavyumva waciye mu ishure rero aha eh iyo mbere badaca badutegeka guhunguka Eh.
nari mu guheza igice ca mbere co muri secondary school mbega ivyo ni biki mu mashure yisumbuye utabesha aha amashure yisumbuye
kwa kweli nari ndayajanye yo erega barakononeye mwana No- none ndakwibarize gatoya wo kuronderera ishure wobandanya kwiga
ahubwo noba ntomboye emwe emwe rasha ndakubwira ubwo bwenge bwawe si ubwo kuryamika ngaha muhira yego ni uko ukuronderera ishure usubire kwiga n'ukuri kweli yego n'ukuri mwoba mukoze mbe basha ndabigenze gute none kuri natashure mbona nyo gusabirako twagerageza Mm.
Mm, gerageza Mm.
aho ryo bariri hose nogenda je ngira ishure gusa mbe basha Mhm.
reka nzoje kugusabira ku ishure riri hano ryigako abasengeza nabanje basha Eh, hoba naho nyene mbona.
kandi sha Ni- ni hehe Eh, si hagufi uyu mwana mugabo icyo ndahakundira ngo barigisha neza rero sha kweli wabona abajidi ingene bahakunda Eh.
ngo nta n'irindi shure wobarangira ko ngo bemere
uransabira aho nyene yego none nimba ubona woharonka reka nzoca ku mufasoni ari hano arongoye umukuru w'umutumba ntazobura ico afasha oh byoba nivyo mugabo agagwara Eh.
amashure yo baragoye gusa.
ni ugusenga Mm, ni gusenga
rero n'ukuri ya bido nta mufundikizo ifise ntibashe ndayidugana gute ive wayivete rekene kakireba ndaje abana reka kuguha umunyamanga nawe ah sha tugende abantu batari benshi aya masana azi ko kumwunga baba batanguye kuba benshi gayizi ngo tugende shaka kuvoma buramanuka jidi ndagusangayo Uti?
kandi sange wamvomeye ego kweri ndakuvomera reka bwawe ndisigaye ndumuboyi iwawe oya si ibyo cyangwa ariho tugende kandi nawe uno munsi umenye ko utwara ibido nta kuzuyinetagaza atari uko naho ibido jewe mbega aho nyirirwa ndivuna ni kubera iki Eh.
ntwara indobo kandi singenda mpindase atari ugusa usubirayo uravyumva reka shaka bazi ko ari wama wonona amazi iminsi yose
mbega kumbe wari muri ivyo tusempera no kwisi ndavyumva ive ivyo wisize mu maso n'ibiye Mm. none ubishaka kwiki wewe ogi tumanukesha nyimba tumanuka wowe ibyo navyo ntibikura oya banza umbwire sindavyumva reka oya nubu.
ndaba neza uheze Mm, mbona gutegagiye agapute katotse giseshere kirajejetahe mbega ivyo wasaze cane ivyo wisize mu maso n'ibiki ni kwisi ndavyumva oya aya ni amamafaresha ndamurika ko gitumanuke none iyo ngeso waduka yo kwisigira nawe utaziga ivete wayikuye ivyo rero uratanguye kunyinjirira i mbabarira shahu ngo tugende abo si badone ngirirwa na gaivete baguhenze ahe none ntiwoca ngaha tukamanuka kuvoma hakiri kare usa gutyo njyewe nyine umwana w'igihugu twajyana oce sigara ngaho rero jewe basinye ijyane sibyo none Ije- kandi ntumbwire ibyo gutwara amabido ntwara indobo yonyine nta kindi aho gayivete uko ukajya aho abantu bakubona usa gutyo oya ntaco oya kandi baza ntaco.
batiyaze mu kiyo erega umengura agashetani aha uko sakose rero birandaba ndazi ko bimbereye none niba yidoni yakubwiye kuzisigira ibisa gutyo yive ni ukuri yaraguhenze ushatse ntibikubereye kuvuga ko jewe ngendera ku by'abandi urihendasha erega jidi sinkiri umwana ndakuze
urakuze ndakuze nyene aha kandi isigaye muri segondere gayivete ukibona ko utakiri umwana rero basha ukwiye kuza urisiga ibintu utukwiza ikinywa amaraso aha ndakwisabye shambabariye ah
ndakubwire gayipe dore naraguhenda ibyo bintu wisiga ntibereye ku muntu azi ko yarezwe nk'uko kwawe ah ibyo ni ibyo wawe kumenya burya bodeni niwe ntawe uzi ushaka wo kwitora aha uyu munsi ariko kwigisha arikwigisha kwisiga nk'imara zo mu gisagara ejo naho zokwadukwamo iki gayipe aha aho rero ushatse kuvuga iki by'imbaraye Eh, ndakubwira uko gusa eh ko utakiri umwana mawe yaca wumva n'ibyo nashatse kukubwira kandi ntiyaza ko bitahuye neza jidi ndagusubiriremo rero Mhm.
ubu je ndakuze sivyo
hayaya iki zuba kiri hano naco mu kunyoteza nigurira iryo cupa shambe ndinywera abo nabo babe bariyumvira ivyo bafata Eh, eh, ifanta gadori ayo mahera noba ndayataye kweri niyera weho oya ewe telefone ziri ngaho shafu fani nawe arasarisha
aho rero wanse kuziba ngo umunsi watanguye guhembwa ntuzohora usororera Eh, eh. dorine wewe ndazi ko ari ukwigirisha dori kubita icupa nta ngorane erega niyera ntazosha aza kugusarisha ku ishuri Ata, Eh?
ugomba uvuge ko niyo arazoza gukora ku ishuri iwacu kanguka aha wari uzi iki
ndapfuye Eh?
munani na kimwe gado ntaburayimu sinzoja gusarisha umugani wa fofani kuciye ugira ubwoba ntububura agasha erega n'ibisanzwe shiri niyera turavukana kandi ndamwemera ahubwo uratomboye azohora kuvugira ibyo kuyoberwa vyovyo asha murasezeranye mwishwana ego Eh? kubera iyi none cyangwa ni igihe hari n'umwe yigaga kugira ngo nimba bamuhamagare.
utari umufise arabura kwiga ntambaze
ubwo niko umeze ganiye aha dorine yoyobewe gukora ku ishuri iwabo ntumuvugire Hehuwa.
oya reka tunywe tunezerwe Mm.
ibyo bindi nabyo nta n'akamaro ko kubitebamo we
ahubwo mbarira sha meze gute ku ishuri wawe nta bintu by'amakirebe yasikora ahari kirebe kitahaya mbona bama basubira ku ishuri ngo ba- ngo baja gutamba dori ndakubwiye hajya muba muzi ico mukora yego Timayini.
urafise bankaduhere bibafashamo mvugishije ukuri nka profe bosco guma ubikunda niwe mbere yatanguje iyo kurebe ku ishuri iwacu eba ntabwo atagira ngo abana babikunde vre yewe na nta kirebe yasikora nk'imwe mufuse ku ishuri nta futuboro nta basikete nta na kimwe sha football bakina ibisanzwe ariko nta kirebe ihari wa nico rero ico bigiye gukora ni ugushika nkiriya kirebe ya futuboro
niye oya reka ko twica uzoja gutanguza urukino rw'umupira w'amaguru kwega
mbega mani uyarindira kwanza ndakubaza urazi gukina football wewe niba abana babasha mutiki fofa uribagiye kuba bahora bamugara kapitene ku ishuri iwacu
kapitene yera muri football
wejukeri na jidiyo nimunyarutse nirega nitwe dusigaye nani nimurako abandi bamaze kwipanga Eh.
ubu dutangure Aha.
batumara mu kamaro k'igonga Mhm. turabatsinda jokeri wowe ugende bigura intege iyi ngo shira tugere tubanze tubereke ko tudafyina mbega shayi zigodiyo zanje naheruka kwambara nkiri muri pirimere Eh.
zirasiba zitanciye ama
zireya ca nyene ewe jokeri nawe aho bazambaye kugira ngo ubu niyemera gusa urateye isoni kamara abanza karamba
reka sha ntavyome aha ni nafata umupira Mhm.
ndaza kuza kunyataka nambaye igodi Eh.
ahubwo ndindira gatoyi mvuga iyi migozi muri gumireje iramunyara reka joke ijagure kwikoroga ntavyo kina wambaye ubona bande twese tutari mu girowazi kuhura mwanya narayivura
ahubwo mvuga ati murantabaye ahubwo kandi urashinyangira nk'umurwayi w'imibembe we wari kwiruka gutega shaje ahubwo mumbaritse none najyanishije bahura ubona gute kuri iyi jezi yanjye Eh.
umenga ndi drogomba Drogba basi.
ahubwo reka nshike mu kibuga Eh.
abanze bajugunye
umve bajugunyizwa nawewe ahubwo uresha nabwisha bihe naho uzi gukina kwa wiyemera birenze n'ukuri urumva
ahubwo bahungu tangura mwishushe ducomoke Mwishusha?
Mm.
niko umuntu aza nk'ikiyumviro cy'imipira ku iyo bareka naho tukaguma twitegura sipegitake bari kuba baye ikigavutsa
umvuye basha didiyo nawe spectacle yasi ya uba ntabyo wari u- ntabyo wari wumvise Reka share.
tane yasuye kuri ya sare yari yatwenye
kweri kivurema akashare urazi umwaka tumaze turi kutayitegura nazoyiduha ryari mwumva em nyamba twogira spectacle ahandi nayo muri ge nayo muri yasare yo kwikomine yo em kura kwintoke ubu mbere batanga kuyesaramwe amashitingi mwe murafyina
tane yabaye aho abantu bahungutse wawe Mm.
ndabona ko ufise ibibazo byinshi shebana ndabaye vurema tinya jewe muhungu netwaya turekera tegera nsubiriye sipegitake akashareka tugenda gutega abahungu nihatari bahungu krebe yacu yakwamye vyaheze kare mu kibuga cy'umupira mwebwe ubu noneho tugiye twaba abasitari Yego, Fran.
ayo byo kuvuza ingoma byobyo biribesha
ega navyo nyene vyotugiza abasitare joke eh rero ingoma nazo nyene ni siyororo mu makungu c'est vrai yo ingoma naho zinyara eh ntizisunga umupira w'amaguru ahubwo reka twitwara twagiye eh kyo mbe mbe wa mpira ninde yawuzanye jidi uri yindi jewe kyo aka ntawe mwigeze mumpa kama wanje karasopanye mwishwa wanje ninde ufite nta numwe yibutse kuzana umupira none duca dukina gutega abahungu
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambo irabasezeye nawe ubutaha
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
cyingira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe ahora dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konka ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru twabateguriye n'ikiganiro ntamenwa n'ahangaha bihumurije maze rero ndabashimiye cyane rwose mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika